Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيقة راديو نور الهدى الحمد لله قرقر ربي وداتين سجنتا قويا كميسا قبلني لها النجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بلتي إسلاما سنف
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين إسلاما لقيفة تهرز فوتتي في نور الهدى إجتوتا ديبي إينات تيسني saharaa proogiraama dhaddacha jaalalaatiif riikicha sunnaa ergachuu aadaa godhattanii deebisaaleen tanteessan akka armaa gadiitii fedhii rabbiitiin. Iyyannaan tuni gartee obboleettii teenya takkarraahi akka armaa gadiiti. Akka jettu obboleettiin teenya tuni. Akkuma namni lama dhiiraa dhalattee wal gaafatee wal iyyafatee nama gartee qaalli isaanii wal ta'u tokko wal fuuna je'anii wal ta'anitti anaa fi namni tokkos biyya Saa'udii tana keessatti wal jaalannee bultii irra walii gallee akkasitti duuba bultii teenya amata sadii dura bultii ijaaranne. Numaa gaafaatii aruusaa tana keessa gammachii gammachuu waliin jiru keessatti abbaan mana kiyyaa akkuma gadi baheetti qabame qara biyyaa fe'ame. yeroo inni gartee qara biyyaa gaggeeffamu kana keessatti ani ammoo garaa hin qaba ilmoo baatii sadii. Walumaa galatti dhuga egaa abbaan mana kiyyaa qabameen boodatti bakkaan itti taa'uun jirtu. If duraafis kunu dayuuf hin jiraadha. Haadha abbaa hankoo biraan jiru jeetiin akkuma duritti hojii tiyyatti seene. Waan hin gartee carraaqu kanarraa hin duuba ilmoo tanallee gartee haalumaa garaa qabaachuu kanaa wajjin nama ilmoo qabu kanallee namni arabaallee hin fedhu haa ta'u akkuma caphanitti hokkolanii akkuma ja'anittu ilmuma tiyya tanaa wajjin bakkuma gartee naa hayyaman maallinillee xiqqaa ta'uu kanumaaniin hojiitti seente. Hojii wahumaa rabbiin gartee hojii mindaa asirraa naa kennuuniin. mataa kiyyaas ilmoo tiyyaas haala jiruugaa ni beeytanii namni ala jiruu kiraa manaa irra jira tiriikaa jira bishaanii jira waa meeqaa jira ilmoon tun waa meeqa feeti kanaan hin jiradha garuu abbaa manaa honkootii eegana biraa deeme innillee nan dubbisu yerumaan dubbisuu cufaahu waan biraa naan hin jiru bakka gartee numa jirta nagayaan deeysee ilmoo tana hoowa hojii akkattee waa nafaquu dandeeysee jee kan nan odeeyfanne ati kama bar biyya namaa keessatti faayidaa malatti jiruuti eeguu jirta waa takka kun waanatti erguu hin jirtuu jee na sigaal. Ammoo akkanumaa wajjiinu odoo na bira inni jiru walumaanuu dachiillee bitannee manallee ijaarannee manni sunillee dhumiinsarra jira. Duuba guyumarraan guyyarratti hojiinnatti hammaachuu wajjiin mana tokkorraa gartee yoonii fi ilmoo wajjiin naa hayyaman tokko na diiduu wajjiin haala kanaan gandarra deemee ilmoo tanaa wajjiin hojjechuu kiyya dadhabeetiin firra ani gartee hin danda'u firra hin ka'ee si dhaqqaba. Kara biyyaatiin galaan jeen duuba ilmoo tanaa wajjiinis carraaquu hin danda'u. deebisaansaa rahma tanaa dhabuusaa wajjiin waan nama ajaa'ibsiisu intaltuun biyya namaa keessa jirti heeraa fi seeran qabdu akkanumaa wajjiin ilmoon irra dhiisee biraa deeme nyaataa dhugaatii rakkoo adda addaa isii mudataanaa yaaduu dhabee maali siifi gartee dhalaan wal dhabbeen qabdan dhaluma akka keetii fi tagartee citeessee ilmoo hara warra isaanii ergattee hojii siidhaa itti fufaa jirtu. Yaa obboleessa kiyya na dhagahi ani gartee biyya arabaa tana keessa jiraadhee ilmoo tiyya taniin gara baadhadhee dugda baadhadhee rakkoo isii wajjiin meeqaan baadhadhe tana kaan itti da'e sanaaf beeka. Guyya tokko ilmoo tana gartee akka biyya aadaa uummata keenya ka duritti ogeettiin dhuftee mana nan dhalchifne dhaliinsi maallaqaan malattis hin ta'u akkami dhaltee maal kafaltee maal sirraa fudhatanii rakkoon akka isa jiru kana na gaafachuu dhiiftee. hanjamaa natti godhaa jira jirta haa ta'u haala jiruun ani itti jiru anumaa fi rabbii kiyyaa beekaa ani muradhee kara gartee biyyaatiin firraa deebi'an jeen. Waan arku keessa duuba niin galaan kun isan gammachiiftu. Inumaa waan sanbira dabree inumaa na sodaachisudha eegalee gartee yoonii fi haatee ilmoo tanaa wajjin dhufte. siitu rakkoo biyya tana keessa si mudatu siitu arkuuf jiraata suma laaltii naan jedhe yaa obboleeyyan kiyya warra nuural hudaa akkuma armaa olitti iyyannaa tuuna dhageessanitti intala dhalaa takka ta ilmoo wajjin dhiisanii biraa deeman akka gartee biyya namaa keessatti ilmoo tanaa wajjin carraaqqachuun rakkoo ta'e akkamallee an haadha abbaa as hin qabne obboleeyyan hin qabne namaan gartee ilmoo bira haayadhee deemuu hin qabne isin cufti ni beektan. Tanaaf jecha abbaan mana kootii kun rakkoo kanaarra naan jira an immoo ofirraa muradhee kara biyyaatti galuuf. Garuu wanni inni gartee dhaammachaa jiru jaartiin gartee waan abbaan manaa dhagahuun xa'aasaa godhuun dirqama jechuudha diqoo na sodaachisa malee waan biraatiimi. meega bakkuma akkuma jedhanitu bakka gartee ableen jirtutti foon naman hudhu jedhani. Egaa arraa hireen akkanaatu jiraattee bakki rakkootti himatan jiraattee fi kara keessanitti iyyannaatan ta'uu galfadhee mee kunoo guurii gurraa fudheetiin deebisaa teessan isin eeggadhaa jetti. Yaa obboleettii keenya intala musliimaa wanni shari'aan ganamumarraa hoo shari'aan islaamaa odoo bultiin jaaranneen duratti bu'uura gartee mana keessanii qaceellutti jabeessuudhaaf wal laalladhaa wal odeeffadhaa eenyummaa namaa wal baradhaa jetti. Echi boodaan duuba yeroo walii kennanii torbaan tokko wal duuba wal hubatanii namni bultii hojii jaaran kun namummaa isaatii fi waa hedduu wal qo'atan intalaas gurbaanis. Haa ta'uu keessaahu namni gartee lama wajjin jiru hoggaa wajjin jiru waliin beeku hoggaa addaan bahe malee. Haa ta'u wanni siin jennu ati ta duraati rabbii kee galatoonfadhu. Fuudha halaaliin heerumtee diin keetiifachuudhaaf ammallee rabbii kee galatoonfadhu. Kanuma gadaameessaa keetuu ka ilmoo sii qabu rabbiin sii godhee meeqaatu ilmoodhaaf hawwii qaba. Hagartee lilmeen diratiin hakinii nan fudhatiin ilmoo rabbiin siixee. Ammoo abbaan mana keetii hidhamee biyya tanaa darbamuu waan haarayaa miti waan isa bichatti dhufee miti. Isa gartee heeraa seeraan qabne ta'uu dhiisi warri heeraa seera qabu ka biyya tana keessa ture iqaamaa yoo dhumte yoo qabne ga'ee dunkaratti agartee qabde iqaamaan dhumnaan dubbiin takkan jirtu numa fe'ama. Ati ammoo akkasumaan isa gartee. booda aantee nagaa rabbiin siixee ilmootee ilmoota naan gandarra deemtee carraaqqachaa if dandeessee ilmootee tajaajilachuun waan ati irratti galatoomfamtu sila abbaan manaa keetu kun nama odoo suuqadhii qabu ta'e. Tanaaf isa gargaaruudhaaf dirqamallee hin qabdu matuma keetiif ilmoon teetu isarra jirti. Arrijaalu qawwaamuun ala nisaa'i jee rabbiin. Garuu silaa wanni isarra ture galatoomi ajirii kee rabbi sirraa balleessini na gargaarte ilmoollee ba'aan dhaabbatte ilmoo tanaa wajjin cirraaqatte jee kasela sagalootoonfatu ta'uudha qaba. Garuu ati ammoo kanuma irratti rabbiin kee gargaarsa ishee ta'uu irratti rabbii kee galatoomfadhu. garuu wanni gartee ati irraanfachuu hin qabne biyya namaa keessa jiru jiraachuu wajjin abbaan mana keetii kana wajjin dachii bittanii mana illee ijaarrachuu keessaniif kuni ni'imaa guddoodha. Arrayoo biyya namaarraa gabbaate goojjoo ol seentu qabaachuun karaa mana abbaa keetii mana abbaa isaa ganda biraarra hin deemne goojjoo teessan ol seenachuun ni'imaa gurguddoo waan rabbiin nama ala jiru irratti qanani'e irra takka. duuba ammoo abbaa mana keetiitiin niin galaa jettee gaafachuun dogongora dogongora dogongora guddaa sii fi fakkaattuu teeti cuftinu. Jaarsa keetiisi abbaan sedha lelleen ala jiraachuu keetiif deemi ala deemi yoo ati galuu feeti hin galin siin jechuu hin danda'u abbaa mana keeti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhaa xaacata limakluuqin fi macsiyatillah. waan rabbi aarsu keessatti abbaa fedheehu hayyaman godha. Ammoo nuti gama keenya wanni gartee siif dhaabnu hatattamaan karaa gartee biyya teeti karaa jaarsa keetii karaa ilmootee fudhuuti nama tokkorraa hayyama odoon fudhanne jaarsa kee dhiise abbaa keetirraa illee qaceeli. Eega duraanuu mana qabaatte gaafa achi deemuu deemtu qofa hoottu naqee balii na simadhu jechuu qofa dandeessa abbaa mana keetiiti. Yoo inni gartee habataa sin mammaruu taate warrarraa dhalatte qabda rabbiin si bira haa dhaabbatu inni immoo si tana gartee galiinsa jinni jibba jechuun kuni gartee namooma dhabuudhaa bara. ilmoo namaa takka tagartee ganama kopheen meeqarra dhumtee fuudhan takka garadii yookiin haadima yookiin gabritti ilaaluun namummaa dhabuudha. Ammoo sodaachisuun yoo biyya tana gartee dhufte ilmoo teetii wajjin rakkoo dhuftuus itti baadhate jechuun isaa kuni dhiqeenya imaana isaati. Ammallee dayyuusummaa nama tokko hinaafaa hin qabne jaartii isaa irratti. Jaartiin isumaaf taraa isumaa fi jaartiidha malee nama tokkoof jaartii miti. Haa ta'u ammoo ati abbaa mana keetiitiin nadiide jettee natti aara jettee if dhaammachuun dogongora guddaa. Ati cal jettee bar deemuun rabbii kee jaalachiisuudha bar. Bakki ati irraa deemtu alarraayi. Bakki ati itti deemtu warra keessanii bira. Intalti dhalaadhaa kan rabbiin quba qabu warra isaa mana siidhaa warra isaanii jidduutti. Kabajaan intala dhalaa akkanaa tanaaf jecha rabbiin gartee sibira haa dhaabbatu nagayaan galii siif dhaabnaa obbaleetti ta'e. Iyyannaan lammeessaadhaa akka jettu obbaleeyyan mee dhaggeeffadha. Tunilleen gartee obbaleetu mateenyi takka. Akka jettu eegaa namuu kuni gartee akkuma garte hireen isaa gootetti dhiiraa fi dhalaa walitti dhufanii anin tuni nama rabbiin jaarsa gartee haala bareedaa qabu qalma namaa kanaafillee qooda qabu rabbiin naaf kenne. Haala bareedaa kanatti biyya arabaa keessatti waliin turre oduma kanatti jirru anin tuni xuriin laguunarraa dhaabbatte baatii sadii. Ani gaafa xuriin baatii sadii narraa dhaabbatte. oduun abbaa mana kiyyaa kanattis maaliin ta'e in dubbatiin cal jeetumaan itti dhiisimee waan natti dhufuun laalaa dhiiroo maali rakkinaan qinna mudatee moo maalii fi xuriin laguu natti dhufuu didde jeetii yaaddawe. Haa ta'u baatii sadii booda akkaan garaa qabu ta'uu kootiin beekee duuba. Gaafaan garaa qabaachuu koo beeke yaa rabbii kiyya alhamdulillahi jeetiin gammadee gammadee. meeqaa ilmoo takka dhabiinsaaf rakkoo jira yaa rabbi galanni keetii ka ilmoo naa kennite jeetiin gammadee. anis abbaan abbummaan mana xiyyaa kaniin gartee nama akkanaati jee faaruun isa qarxam godhu kuni naaf gammada jeetiin waan kanatti hime. Akkumaan barra yaa muummee keenya bara ani kunoo ilmoo qabeen jennaan hii akkana hee akka nama rifatee akka namni waan nama du'i jedhaniitti sagalee ajaa'iba na dhageesse. sagalee tanaa wajjiin fuuluma inni naan laale fuulaan takkaan irratti hin argin. Sanamni kun isuma muka biraatii mijee inumaa huduudina garagalu eegale duuba. Caljee caljee caljeetuma odoonii fi baga rabbiin ilmoo nuu kenne baga rabbiin ilmoo sii kenne baga rabbiin si gammachiisee nallee gammachiise odoon jiin kamaal gooname eega ilmoo qabdi maal tahuun nurra jiraas je'e waa takka marii yaada naaf kennee yaada narraan eeggatin wanni naan inni naa kudhe arraa boruun ji'ini ilmoo tana akka fuutetti firraa baasinaan jee akka waan ilmoo alaa itti fidee. Hoggaa namticha gartee ani nama kanaati jee isa faarsu kun kan nama kanaati jee yaadu kun sa'illaa dhiirti garii jarjarrii faarsuun gogummaadha. Wahummaan inni ta'e waanummaa inni ta'e ammuma ifa naa galte dubbiin. Jechuma isaa kanarraa qalbiin koo na cabtee caljeetumaan obsee ilmoota agartee nagayaan rabbii naa hojee itti dhise. Akkumaan gadi bahetti poolisiin na qabe. akkasumatti eeysaa dhuftee eeysaa baata abbaa manaa qabdaa ijoollee qabdaa kanan gaafatin mana hidhaatiin dhadhawan seeni. Ammoo namoonni tokko tokko ugaanii fi gartee gaana dubbisan bara abbuuma mana keetii si hidhee naan jedhani garuu ani gama kootii rabbummaan tokkichi isa haa gaafatu malee rabbumaatu beekaa ani kaa namni jee kana waan jiru. Haa ta'u gargaarsa rabbiitiin mana hidhaa kana keessatti daye hoggaan an daye boodaan fuudhanii eegaan dhale boodaan hara biyya tiyyaan nagalchan eegaan biyya dhaqee akkumaan dhaqetti bitaa bitaa fi mirga hin gorre mana abbaa isaatiin dhaqe abbaan isaa naqee balee na simatee hulaa takkanaaf kennee naaf ilmoo tiyyaa wajjin achi ol seene haala kanarratti oduma waliin jirru abbummaan isaa kunis. natti jijjiiramuu eegale. Akkaan yaadutti abbaan mana kiyyaa kun silkii dhawaa fi akka waan inni kun nu jidduutti waa uumeeti. Duuba odoo waa takkas nan gaafatin silaa namni inni wajjin dubbachuu qabu abbaa mana kiyyaati. Abbaa mana kiyyaati wajjin dubbachuu qaba abbaan isaa. Bakka gartee isa kanaan lolee jaartiin teenarra jirti ilmoo qabdi je'ee waa takka isa dubbachuu dhiisee tilifoonaas fudhatee abbaa kiyyatti bilbilee abaluu abaluu iyyay an ilmoo tee gartee intalatee ilmoo jinan nafaquu hin danda'uuti kootu narraa fudhu naan jedhe kootu narraa fudhu jeen abbaa kiyyaan haa ta'u gaa abbaan kan koo rabbiin umriin haa dheereysu akkasi dhufee na fuudhee manatti ni galche. eegana galchee ilmoo tiyya naa jabaatti boodaan akkuma gaa jiruu biyya teenya keessaa akkuma beeytanitti naman teessiftu ilmoo tiyya isaan bira dhiisee dalagaadhaaf karaa gartee biyya arabaa deebi. Haa ta'u duuba ani eegaan deebi'e booda abbaan mana kiyyaa kuni qe'arra biyyatti deebi'ee achi fuudhee ilmoo lama qaba. Anillee alhamdulillah ilmoon tiyya naa guddatte halkanii guyyaa yaa umma abbaan kiyya gartee karaa na dhalte kun eeysa jira je'ee gaggaafiidhaan hedduu kana cinqu ture. Anilleen gama hootime isuma kana agartee kana ilmoo irraa dhalle kana akka inni na laaletti isan laalu abbaa ilmoo tiyyaa jeetiin sa mucaan kiyya kun mucaan kee kunis halkanii guyyaa suma gaafata. Maaliif mucaa kana dhaqxeen laallee har'uun hin ta'e duba. Jecha anaa deebisuu dhiisi ilmuma isaa sun odoo karatti argeen beeku namni kun ilmoon guddatte. arraan tana mucaan kun karaa amata saddeetiif deema. Haa ta'u animma san cufa dhiisee wanni gartee na yaachisaa jiru yaa nuur alhudaa. abbaan mana kootii kana wajjin arra naaf hin eega addaan baane odoo naniikin ama saddeet jirra. Wanniin amma yaaddawaa jiru inni bultii jaarratee ilmoo argate ani hoo jiruun tiyya gartee intalti dhalaa takka hamma ilmootti argattu qabdi. Akkanatti ni nyaadha ani dhugaa jiru kiyya gobuu hin fedhu anillee bultii jaarrachuun fedha. Nikaan saasan ka gaafa eddayyaan irra arra ama saddee jirru kun narra jira moo hin jiruun isin gaafachuudha dhufe. Obboleettii teenya intala Islaamaa duba dura gartee intalti dhalaa takka hanga nama tokko rabbiin hoggoo waliif fiti. Hanga garteen sinsinnii baatii aruuzaa kana namni faaruudhaan qarxam wal godha. Inninnis waan hin argin argee isillee waan hin argin argitee ammoo namni kun gartee wal faaruun silaagaa eega waliin bubbulanii ilmoo waliin argatanii waliis aarsanii waliin lolanii eenyummaa walii baran boodaan faaruun taati malee faaruun gartee baatii aruuzaa faaruu hin jamtu. Ammoo faaruun ati isa faarsaa turtee fi wannichi boodaan himtu garatti baadhachuu keetiif gaa. baadhachuu kee ni'imaa rabbii ilmoo argachuu kanaaf jibbuun isaa waan nama ajaa'ibsiisu waan nama faaruu ati faarsitisan haqa godhatu miti. Walumaa galattuuf islaamni dhiiraa fedhalatti namni rabbiin gartee imaanaa guutuu kenneef rabbii isaa galatoonfata yeroo jaartiinsaa bakka lama taate ilmoo rabbiin kenneef haga durirra jaalachuu wanni maalii fi wanni isii tana fuudheef maali wanni isiin heerumteef maali. intalti nyaataa dhugaatii hin dhabne warra isaaniirra wanni isin barbaaddu ilmu innillee oduu kabeeku ta'e afreejiin bu'aan fuudhaa ilmu isii bar silaa jeynoomsee abshir alallee jiraan hin yaaddawin rabbin ilmoota nigaansi hayihu faajuun ammoo as garagalee nicimaa rabbii tana wallaalee kan nam tokko ilmoo takka dhabu al ilmoo takka argachuudhaaf meeqaatu addaan yaa'idu ilmoota ofirraa baasee isiin jechuun isaa irrina imaanaa isaan nama agarsiisa. Nama dhugumattuu rabbi irratti hirkanne ta'uusaa nama dhugumattuu haadhaa fi abbaan akkatti isa dayan akkatti isa dhalan rakkoo akkam keessatti cinqii meeqaa keessatti kalafarra rafan kawwachuu jijjiirratanii hin qabne. Kan jiruun isaanii rabbi malee namuun beene keessatti haadha abbaan isa dayan san cufa wallaaluun isaa san irraanfatee ilmoo ofirraa baasi jechuunsa nama faaga rabbii irraa fagaatee jiru duuba. Ati wanni isin jennu rabbii tokkicha faarfadhu. Rabbii tokkicha galatoonfadhu. Kagartee si tiisee mana hidhaa san keessatti si sattaree negayaan si hiikee negayaan duuba biyya keetitti si darbanii biyya hoggaa dheexxees bitaa mirgaa hin gorree. gara mana abbaa isaa dheeyxee isaan bira buuhe rabbiin sirraa haa jaalatu. Ammoo abbaan mana kee abbaan abbaan abbaan abbaa jaarsa keetii sitti jijjiiramuun abbaan abbaan jaarsa keetii sitti jijjiiramuun ka ganama akka alaa dhufte ittirra buute san sababa wanni kun maalirraa akka ka'e waan akka illee waan himtiin qabdu. dogongora ifii qabdullee sawanni kun abbaa mana kiyyaatii tunaa fi abbaa isaa jidduu hamtu uume moo moo haala hammeenye kiyya moo jechaa waan gama keetirraa waa takka illee hin dubbanne haa ta'u walumaa galattu si baadhatee if bira si qubsiisee gaafa gartee jiruun isaanii itti hammaatte abbaa keessi yaamuun siif kabajaadha malee irrinaa miti. rakkoon guddoon ati siyaachisuu silaa qabdu biyyuma alaa san kagartee duraanurraa dhufte san itti deebi'uun kee rabbii kee dallansiisu rabbii kee dallansiisu odoo cal jettee mana kee san keessa teeyse odoo abbaa gurbaa abbaa mana keetii abbaa isaa birallee jiraachuu baattee warruma keeysan cal jettee teeyse abbaan mana keetiitis dhufe. kunuugaa arra gaafa gartee ati kaatee ilmoo ta'e dhiirti alatti deeme inni biyyatti deebi'ee ilmoo tabiraa fuudhee ilmoollee argate ka jettu kun sii tukka fuudhu godhe siitu wartee dirratti bultii ta'e dhiisee deeme siituu if miidhe haa ta'u ati gaa akkuma yaadattutti ati arraan tana amata saddeeteysaa keessa jirta abbaa manaatiin eega adda baatan arraas boruus ati jaartuma saata dhugaati. akkarra hedduu wallaalaan jaahilli namaan ju'utti warri diirra birra humaan beeyne nyaatee dhuguu malee nihaan baatii jahaa ol ikastiriimoo maal jedhan ni bada akka biibsii fi mirindaati laal ka waan gartee namni tolchuutti fudhatanii nihaan ni bada jechuun kun wallaala wallaala oliiti. Nihaan wani ni kaakee balleessu yoo gurbaan kun islaamummaarraa bahe yoo gurbaan kun addunyaarraa deeme yoo ati kaatee iyyannaa galfattee qaadii dhayxee firraa buufte qofa tanaaf jecha ati jaartuma isaatii ni kaasaa qabda gurbaan siniine naayii kiyyattee barbaanne takkitii tana beela gama keenya wanni siif yaannu duuba hatattaman kara biyyaa deemu ilmootee fudhatte. Yoo abbaan mana keetii galuu kee illee kan feene taate wannummaan isa gaafattuuf maalimi yoo gartee ka inni hoggaa galtee sitti haajaan qabde taate ati bar gabriitti miti jaalatee si fuudhe na hiikijiin yoo inni hiikuu didellee rakkoon kaasi muddattu taate ulaan mana qaadii siif bana tanaaf jecha wanni siif dhaabnu hin taa'in lafa jiruu ta'e dhaqqabadhu rabbii keetti irratti hirkadhu duuba bultii jaarrachuun eegasii keen boodatti iddaala kaawwatte bultii jaarrachuun sirratti haa jiraattu siin jennaa obbaleetiitiin. Mee iyyannaan gartee sadee isaa hoo maal jetti tunillee shamarran uumateenya akka jettu obboleettiin teenya tuni naafi abbaan mana kiyyaa biyya Saa'udii keessa jirra. Oduma as jirru ni haa wal godhanne. garuu bakka bakka jirra nihaa wal godhachuu malee garaa jala waliin kaayanne walitti hin dabalamne. Haa ta'u abbaan mana kiyyaa kuni manallee ijaarrate ni qaba duuba. Anillee gama kiyyaa dachii bitadhe. Akkammoo yaada kan koottiitti anillee akkuma saasanitti mana ijaarrachuun fedha. Haa ta'u abbaan mana kiyyaa eegaan gartee nihaanaa godhatee jaartisaa ta'e boodatti. wal mari'achuu waan gaafachuun ani isa gaafachuun saqaa nulachuurra jiru. Abbaan mana hootii silkiin itti dhawee naa bilbilee mahoottumee akka wal mari'annee mana san dachiise teessan irra jaarraa akkam naan jee anilleen yaada bareedaa jedheetiin fudhe. Garuu akkana naa jechuu isaa wajjin ani isarraa gammachuu hin qabu. yaada irtee wanni jaarraju kanarraa gammachuu hin qabu. Matuma kiyyaa bakka inni mana jaarrate jaarrachuudhaan kophaatti jaarrachuu fedha. Kanaas wani na godhe jijjiirama tokko tokkoon isarratti harkaa har'aa fi boruu keessatti. Nama gartee duraaf jiruu dheertuu wajjin jiraatan ta'uu hin yaadu. Kanaaf jecha mee maaltu na yaaddan. Yaa obboleettii teenya intala teenya dhageessi. تدراتي نوتي مبروك جنة ربي قرتي برها إسري فابوس جنة ديرك أبي تلك أبي نمو مخرا حلال والفوق التيادو ربي برها إسان كيسها خايو إسان هيد ميسو جنتي ربي خد النف بلتي جارتشون تيخا قرقودة تدرا حرام الرا افتيسو تلميسادة وان قرتي wal heerumaniif argamsiisu ilmuudha. Irra hedduun duuba hongoon gartee dhiiraa fi dhalatti warreen biyya biyya taa'anii nikaa wal godhatan. Odoo wajjin taa'anii maalummaa waliin barre, odoo walitti hin dabalamne, odoo waliin heerumin, odoo waliin nyaatanii waliin hin mari'atin hogguma takkatti janaajina haasawa heeraa seeraan qabneen halkan hirriiba wal dhoorkanii hatattamumaan daddafanii nikaa hidhachuun wallaala gartee wallaalaa oliti. Kaisaa'uu namoonni biyya biyya addaa jiru. Haa ta'u walumaa galattu abbaan mana keetii mana ijaarrachee qaba- qabaatuun mana ijaaree qabaatuun kuni kartee dirqama isarra jiru wahuma isarra jiru yaaduudhaaf bultii ijaarrachuudhaaf yaaduudhaaf mana godhachuun kuni aqli qabeenya sammuu qabeenya. Atilleen gama keetiif dachii waan dandeessuun harka laattee bitattee kaayachuun biyya namaa keessa jirtaa waan hedduu nama gammachiisu. Ammoo abbaan mana keetii dachii teessa nagartee mana irra jaarra jedhee si gaafachuun kun yaada bareeda. Ammoo dhaggeeffadhume abbuma mana keetii kan kaa wal godhattee walitti hin qanana'in koo wal biran dhufin ka wajjin nyaatin ka wajjin dhugin ka wajjin rafin. oduma waa takka isin jidduutti jaarsaa jaartummaa hin argamin nama gartee wajjii yeroo dheertuu jiraatan natti hin fakkaatu jechuun kuni waswaasa shayxaanaati bar. Intala muslimaa irraa waa maluu miti. Ilma dhiiraa irraa ilma islaamaa irraa illee waa maluu miti. Intala takka ni haa godhattee namni lama ni haa wal godhattee odoo wal bira dhufee wajjin jiruun uummatiin wal shakkuun nama muslima ta'eef intala muslimaa takka islaamaa takkarra hin malu yaadni kana. Maaliif waan if dura namni kun akkana fakkaata nama wajjin jiraachuu natti fakkaata jechuun kun jaahilummaa wallaala guddaa hojii rabbii keessa galu tolina waan nama dura jireenya du'a keetiif eega gartee nama wajjin jiraatiinsa dheertuu maluumi jechuu kabeeytu taate du'atee ni beeyta hin beektu lachuutu. wal heerumnaa hin beektu naa dura du'aa isaa na dura du'aa hin beektu wal fuunaan kun hojiirra oolti hin beektu lafumaa kaatee nama tokko haa walitti hin dhufin nama jiruu dheertuu wajjin jiraatan natti hin fakkaatu jechuun waan kanarraa ta'u amrii rabbii keessa galte. Namni tokkollee waan if duraa namni beeku hin jiru. Haaliqa tokkicha malee. yoo har'aan tana wanni afaaniin birxaawaa jirtee jiraachaadha hojii rabbii keeysa kagaltu kun hasi keeysa jiraatu taati wannummaan si maraachee daftee ni kaana hidhadhu jettuuniif maalimi maaliif jirjirta hanga isa kana addaan barattee bultii wajjiin jaarrattee wajjii galtee faxarsiiftee laaqana nyaachiftee jiraate nyaachiftu namni aaqilii qabu tokko nama tokko akkanuma laalee inumaa laalcha dhiisii waluun wal biraa gadi hin teenye siif inni nama yeroo dheertuu isaa wajjin jiraatan natti hin fakkaatu jechuun kee amrii rabbii keessa jiru galuudha kara tokko waswaasa shayxaanaati. Gabaabinumaan toltuun nuti si yaannu dhageeffadhu dachii teessan gatii duraanii himiif waan itti bitte. Gatii amma jirtu yeroo ammaa jirtus wal gaafadha. Feetu walitti buufadha inninis waan hanga ati duraan bitteen takka baasee yoo mana kanarra jaartan nuuruun alaa nuur gammachuu gammachuu irratti akkuma je'anitu deemaa fidhadha. Eega mana kana gartee jaarrachuu irratti walii galtaniin boodetti manni kun rabbiin isin gargaaree yoo isiniif dhume. maqaa keeysan lamaaniin heeraa seeratti godhaati itti baafadha. Maaliif mana kana isin jidduu keeysanii wal beekte? Haadha abbaan keeysan isin lamaan irraa tokko yoonii fi addunyaa irraa deeme warreen keeysan lamaan waan intala teenyaa waan gurbaa keenyaa jedhanii wal loluun isaanii ni malti. Haadhaa fi abbaa kee abbootii teeysan lamaan fi bira yaamaa maqaa keeysan lamaaniin mana kana jaarradha. Achi booda mana sun duuba ka abbaan mana keetii jaare kana isatti gala. Ka ati immoo hagama keetii kireeffadha. Kuni jiruu teessan nafakaa isiniita. Feetanillee wal marihadhaa yoo gartee ka ati ijaartu kun bootaa isin gammachiiftu taate kana galtanii kan kireeffachuu dha dandeessan. Tuni gartee ni'imaa gurguddoo ilmi namaa rabbi isaa itti shakkaruu qaba duba rabbii keessan kadhadha rabbiin isin wajjin haa jiraatu warra kheyriirratti fi duniyaa keessatti halaal irratti wajjin umrii dheeratu rabbiin isin haa godhu isinin jedha. Meegaa iyyannaan afreessaa hodhiroo maal jetti? Tunilleen tanuma shamarran irraa dhufte karaa mana duubaatiin. Akki jettuu obboleettiin teenya tun abbaan mana kootii waan itti himan hin qabu. Hedduu na tajaajila na haddaba. Waan nama ajaa'ibsiisurra hangan sinnii baatii aruuzaa kana birillee gartee yoo lafa buutee cabxu na seha. Dhiqqo yoon gadantarellee fiigeen na qabuu fedha. Ammoo waan ajaa'iba waa inni ta'ee isee buuhuun kiyya eegumaan garaa godhi. bakka gartee ammoo sira alhamdulillah ka rabbiin ilmoo naa kenne jee baga rabbiin si gammachiiseen anaanillee jiru gaafaan an garaa godhee namtichi anuma jijjiiramuu eegale wahuma xiqqoo qofa naa guddisa waan hin jirratti natti aara ammoo waan ajaa'ibaa aarri kun odoo deemu odoo deemu hoggaan karaa akka baatii torbaa kee daranuu hammaachaa dhufee hamma rakkoon teenya ollaalleen nu beeyte manguddoon nutti dhuftee nu jidduu ilaaluu dhaggee haa ta'u namni kun duuba kagaree akka baril birilleetti yooniin lafa kufi kaniin cabuna seewu kun arrumaa waan inni ta'isa beeke waan duraan garaa qabaachuu ture namni kun se'ellaa inni huni in anumatti qanani'uudhaaf saa akkuma nama saaluma barbaadaaf na fuudhee ta'uusaa if ibse. Uummatummaan guddoo taa'ee iddoo keenyatti maali dhibdeen teessan kuni je'ee nuyi iddoo haasawu jiru irratti ani intala kana hin fadhu. Dubbii isiillee hin fadhu. Isiillee ergu hin fadhu. Arrarraa eegalee ani isiin jaartiitii yaani. Kuunu ani ni kaarraa buuse. Arrarraa eegalee kuunoo jaartiitii yaani. Akkana jedhe. Mee baleessa hin jarjarin. Intalti tun jaartii ta'etti. Ilmoo sii garaa qabdi. ما إف كيس ديبي والي ركو والنيوان كان في ديمال أبدا وهم تكل الناس قافتنا أكست أمني دبي ولين نقيسين دبرا ديما أني مو هم أمان تنات من مسن كيسان جر وجينا نينا ناني دوينا ولتن دهان نقامان قافين تنتوغا دوبا تنين أمان رفيف إما نمخان خيسان جرا نيخينا ديفني نخان إيه نرجرا duuba ani hame mana kana keeysaa jira maal godhuun narra jira tanaaf hin isinitti dhufe obboleetii tanya taa islaamaa ta duraatii rabbii kee galatoonfadhu nama gaa duraan faaruun qarqam gootee jaarsa gaarii rabbiin sii kenne kasi kaddamu yokkanumaa wajjiin ka ibaadaa qabu taate duuba dubbiin haa dharraa dabaree daamii qoflaa fi sossobaa miti. aggaaruu walumaa galatti sirratti jijjiiramuun ilmoo gara godhachuudhaaf jecha kun nama gartee akkanatti ati faaruun qarxam goote kanarraa waan baluu miti. Sanamtichi kaleessi faarsu arraamtana ni'imaa rabbii galatoonfachuun beene kuni waa nama ati akkas jettee faarsan sanii miti. Ammoo sii kun sii baatii torbeessaa keessa jiru kuni gartee iimaanni isaa xiqqaachuu nama agarsiisa. Maalifi maalifiin intala tana fuudhee wallaaluu sarraa maalifi intalti garatti naa fuudhuun kiyya kun ni'imaa rabbiiti jee rabbii isaa shakkaruu dhabu sarraa. Intalti dhalaa takka ilmoo namaa fuutii arkachuun hongoo laal honga waan namni bultii wajjin jaarratuuti. ilmoo godhachuun honga fiintee waan namni lama bultii jaarrachuuti. Kan namni gara lachuutu intaltiinis gurbaanis ilmoo argachuun isaa yaachisu. Ammoo abbaan mana keetii si garaa qabu baatii torbeessaatti si hiikuun hiikaan ni argamti. Irra hedduun jaahilaa wallaalaan نمني قرا قابون هي خموجة أما ربين خنو إبس وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن جن تلان قرا قابدون هي كمتي هي خمت اللي يو أكلي كبات سيدي فتشوني دين ده يو أدو أتي قرا قابدو أدو أتين دين سيدي فتي سيدي فتي يو هي كان الرس هي خيخون مو هي كاسدي ساته lammaan dura siikee sideeffatee siikee sideeffatee tuni sadeessaa taanaan siif warroo booti waa takka humaa walitti hin qabdan ammoo ati eegahii hamte yoo hiikkaan tun sadi hin tahin yoo hiikkaan tun sadi hin tahin takkaa fi lama taate mana san keessa jiraachuun sirratti illee dirqama abbaan mana keetiiti si baasuu dhabuun isarratti dirqama laa tukhrijuhunna min buyuutihinna jedhabin ولا تخرجوهن من بيوتهن انت لهيت انت كمان الرام باسنا جي ربنا نقيد دافتتو مالف سيدي فتشو دافس مرقا قبا جيتشو نمني قرتي هي كان ساتكا في لما برم كتين قارو وانو قدون قرتي نو تسرى ايقاتو الري ركين نمان نمني خلي اتي فارسيتو ايقا اتي قرتي المقابتي ست آرون سجبون walloliinsa keessan kana maguddoon isin wajjiin seente isin fayyisuu dadhabuun innillee waan kana keessatti of keessa deebi'ee wanni isin gargar qabdu kun ilmoo tiyya je'ee of gorsuu dhabuun waan waan kana fide waa takkaillee waan nu ibsitan qabdu garuu walumaa galattu akkuma gartee si hiiketti odoo odoo inni raaja'atun jenne yoo ilmoo tana deesse iddaan keetiis hin jiru intalti dhalaadha wa ulaatu ahmaal ajalahun an yadaana hamlahunna iddaan intala dhala odoo laal arrasi hiikee galgala dhalte iddaan kee hin jiru amma sigale eega dhalte booda yoo inni sin deeffanne heerumuu dandeessa yoo inni sin fuune ni haarayaa fi maarii haarayaa sigale yoo oggaa ati dhaltu konummoo hiikkaan tuni hiikkaa sadeeysaa yoo taate isin lachuu irratti haraami. Hogguma yeruma san keessatti mana kanaa bahuudha qabdati. Yoo isaan malee naan dhalanne hajattu taate hiikkaan teessadiin gayin ni haaraa fi maarii haarayaan si fudhuu danda'a. Haa ta'u walumaa galattu wanni gartee nuti rabbii tokkicha dhabamarraa nu argamsiisa kadhannu iddoo keessan itti qabbana buusu wal isin jaalachiisu sababa ilmoo tanaarratti warra gorfamu isin godhuudha abdii rabbii keenyarraa qabna obboleetti keenya. Iyyannaan gartee shanee isaadha. Tunillee gartee obboleettuma teenya takka. Akki jettu ani biyya gartee imaaraatiin jira karaa abuu dabeeqa jechuun fakkaatti. Duuba odumaan achi jiruutiin eegaa akkuma dhiiraa dhalaan namni tokko wal gaafate wal baratutti gurbaa tokko wajjin wal baranne siin fuudha siin fuudha irratti siin fuudha siin heerumaa irratti yaada eega wal dabarfanneen boodatti walii gallee heerumu irratti akkuma san gartee waliis laallannee walillee wajjillee haasoyne dhibbarraa dhibbatti hara cufattu wal qiibne wal qiibne farankaa takka taane jechuudha. Duuba ega waliigalleen boodatti arraa boruun jiini manguddoo ergadhuun jeen akkasuma manguddoo erga ta'in niis manguddoon teessee oggaa wajjin teessoo waliin abbaa kiyyaa wajjin abbaan abbaan kiyyaa kana dhalee intala harkadhaadha guyyaa feetanitti kuma saddeettan fidaa koottaa jeen jarri gartee warri gurbaatiis waa takka illee if duuban deebinee tolee marabbaa jedhanii qoma dhaawatanii waan kanarratti adda yaa'an haa ta'ugaa guyyaa islaamaas deebi'an kana jarri gartee guduunfaadhaaf hin dhufan ganama wali dhaammatanii nuti wani dhufnuuf duudarra nu kaayu akka aadaa oromootti nuti yeroo qaaxaroo fi irra luuhoo fidannee isii qaadhimne deemuufi miti intala ni kaanuu hidhuudhaaf tole harkadhaa addaan yaa'an gaafa torbaan tokko hafe jarri kun manguddoodhaatiif waa isaan itti dhaqanii isaan dhufanuu torbaan tokko hafe abbaan keenya obboleessa kiyyaa wajjin waan isaan argame hin beeku of duuba deebi'anii gurbaan keessan biyya fago intalti teenya asi tanaaf jecha biyya fagootti nuti intala isiniif hin kenninu jedhanii. yeroo deebisaan tun nageeyse hedduudhaan rifadhe yeruma san keessatti abbaa kiyya dubbise maaltu tanaan dhufe waltaatanii ummanni waan ati irraa barbaadde kennanii maaltu tanaan dhufe intala tiyya yana dhagee ana biyya kanaa san heerumu ani keeysan jiru yoo gartee waan an siin juu hadidduu taate deemi wajjin gali yoo gurbaa kanaa wajjin ka deemtu taate anaa fi ati akka gaa wallaalaa keenya juu naasire ati islaamaa fi amaara akkana naan jee intala tiyya sin beeku abbaa kiyyan hin beekin bakka tanatti dachinnatti dukkanooyte mee wanni godhuun narra jiru maali yaa intala teenya dhageeffadhu shari'aan islaamaa nama lama kagartee wal fuudhu waliin taa'ee haasa'uun wallaallachuun waan gaarii gootan kagartee suuraa irratti hin hirkatiin walit dhuftanii wallaallachuudhaaf. Ammoo abbaan kee kase dhalee warra gartee soddaarraa kuma saddeettam kennaa jechuun yoo mahariin talatiyyaa haji'u ta'e halaali. Yoo ammoo ka aadaa gartee gabbara jedhan sun shari'aa keessa jirtu. Mahariin xiqqaattus halaali. Guddattus halaali. وآتيتم إحداهن قنطارا يا ربي مهرين وسنا قبض وهو مرت والتان أبان خن كي إيجا من قد وجين قد تائي حاسا وفت أتيمو دقرقلون شريعة خيسة جبتمتو مسلمني بالنا من ديكو علامة منافقة را جئ نبي كينيا عليه الصلاة والسلام وان اتوالتهن ديكو دوبا abbaan kan kee ani gurbaa kanaaf biyya fagootti sin heerumsiisu sin jechuun namni shanyummaa fi gandummaan yeroo amma namni waa baratee sammuu isaa keessa waa hundatti dhaqqabee aadaa jaahilummaa miilaan irra deemaa jiru sheera shari'aa islaamaa filachaa jiru keessatti gandummaan gosummaan fageenyaan haasa'uun kuwaan shari'aa islaamummaarraatii ala. abbaan kankee yoonii fi rabbumaatu isa beeka eega manguddoo warra soddaatii wal taheen boodatti waa hunda qara'ee gurbaa kanarraa baratee gurbaan kun diin hin qabu nama gartee badaadhaa faasiqaa ja'aniini waa odeessanii wanni san kasirrii taatu taate takkaawuu warra shirkiiti jechaan ka beekamu taate warra muudaafaa ta'uun kanaaf hadiidu yoo taate abbaan kee mirga isaati ammoo jibbuun abbaa keetii irra hedduu gartee abbootii rabbi isaanaa qaceelchuu nama diinirraa gammachuun qaban farsha dhugaa tahee maallaqallee haa qabaatu sana warri kasaare kana kunu yoo abbaan kee namni inni jibbu kun nama diin ka ta'u ta'e ka ati jaalatte kun haqni keeti mataa ol qabattee oduu abbaan keetti si dideellee obbaleeyyan keetii ni kaana godhaa jechuu dandeessa adeera keetiin jechuu dandeessa. isaan cuftii didan mana qaadii dhayxeen kaa'ib godhuu dandeessa takkitti sana beeka yoo namni ati jaalatte nama diin ta'ee ka warri keessan nama diin kana kan feene taate ammoo nasihaan nuti siiriyaan nu dhagee rabmoo tokkichaa beeka abbaan kan kee eega ganama tolee marabbaa kuma saddeettan fidaa koottaa jedhanii walii galan boodaan garagaluun kun quba haasidaa si galee qubni haasidaa as keessa jiraachuun ni malti. maaltu gartee waan kana fidee dubbii kana keessa baruun sirriitti haa jiraattu. Lammeessa hatattamaan warra keessan telefoonitti godhu dhiiftee abbaa keessanii fi obboleessa keessan obboleessa keetilleen abbaa kee jijjiiruun mala. Kana keessatti immoo ati akka haatitee addunyaarra jirtu waa himtee jirtu. Haati teetilleen jibbuun mala rabbuma tokkichaa beeka. Kanaaf jecha waan kana keessatti laaftutti hin fudhatiin namoota gartee diin rabbii qabu takkaahuu nama aqlii qabu haasawa kan keessa buuse sadeessa. Ammoo nuti biyya fagoottiin kenninuu jechuudhaan yaada malee haasawuun abbaa kan keeti kuwaan rabbiin ol ta'e jaalatu miti. Waan shari'aan islaamummaa jaalattu miti. Kun aadaa jaahiliyyaa tan bira kutan gabbisu yeroo arraa tana keessatti. ilaal bar'inaa innummaan innummaahu shari'aa teenya keessatti dhiisi shari'aan hundura keessatti illee walaalte intalti takka eega heerumte abbaan abbaan intala sanii yoo jaarsi fudhatee deemeen intala tiyyanarraa asiin deeminiin hin jiru laan nabiyyallaa muusaan alayhi salaam shuciib irraa gaafa garte intala fuudhu amata kudhan booda eega bira taa'ee intala isaa madiyan irraa fudhatee karaa masree deemmateen intala tiyyanarraa hin fuudhin hin jenneen. شريعات إن خيشت يو أزديبت نبي كين عليه الصلاة والسلام قاف عثمان بن عفان فان هجرار رادرات إسلام مسلم توتا مكة مدينة حبشة ديما نبي في حاتمنا إسا خديجة بنت خويلد هلار رابتني ترقياك أجعلشن انت لساني عثمان بن عفان وجين انت الفين ينور رافوتي فقون قيسين جل الله جارتي ساتي bakka ibiin fedhe geeffachuudhaaf isaatutti haqaatti amananiiti. Yeroo tana keessatti warreen yaada gartee gandummaa fi shanyummaa fi gosummaa fageenya ganda har'a namni Afriiqiyaa, Aasiyaa, Orobbaa, Ameerikaa bakka cufatti ilmaan walii kennaa jira. Keessaahu Oromiyaa keessatti warreen aadaa jibbatamtuu ciincoytuu badduu hanga ammaan tanaatti waan shanyii fi gosummaa fi gandummaa fi lafa warran dhiisini jira. Aadaa badduu waan gurbaa fi gartee intala addaan fageessu warreen hojjetan warreen akkanaa rabbuma isaan uume haa sodaatani. Nama arraan tana biyya fagootti sin kenninu ja'aniin kana barbaru namni san achirraa ka'ee dhufuu dandaya. Sa ilmoon isaanii tun boru yoo duute bakki isaan geessan qabri qabriirraa intalti isaanii ganaa bira deebiti. dhaqanii laaluu dandeenyi maaliif sammuu isaanii waan akkanaa keessan kee samaalii fi warreen ilmoon isaanii manarraa baafatanii kaan dhihana halluunaa ta'anii kaan bahari dhumanii kaan gaara keessa dhuman kaan rabbiin nagayaan baasee biyya namaa keessa jiran kun isaanii jala deemee tiisaa jira rabbuma ooltee isaan tiisa. Duuba tanaaf jecha rabbii isaan uume haa sodaatanii warreen aadaa badduu kanaatiin deeman. Ati ammoo dhaamsi afreessatti si himnu waan armaa olitti dubbanne kana lafa kaayi ummata aqlii qabu du'aat warra rabbi sodaatu wajjin haala gartee kana irraa haasawaatii aadaa badduu tana sammuu abbaa keetii fi obboleessa keetii keetii keessaa baasaa duuba tanaaf jecha dhumarratti wanni siif dhaamnu rabbii kee kadhadhu rabbii kee kadhadhu استخارة صلاتي قربان كن يو نما دين قباتو تاي يا ربي أدان نمباسين يا ربي دين ديتي تيتين أكام نافي إني والهيرمنو نالا في سجيتي ربي غي خلو ربي سبرها دابة مراد خي ربي سهاقوتو سين جنة وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isin irraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii dabalu. nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa aakiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما